turashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu karongi muri uganda turiyo ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu mu rwanda bamwe mu banyagihugu bababajwe n'urupfu rw'umwana w'imyaka cumi n'itatu bemeza ko yahitanywe n'amasaso y'abapolisi mu karere ka rubavu polisi ivuga ko ata munyagihugu yarashe umwaka umwe urarumanye umunsi ku yundi umurwi hamas wo utanguye gutera israel mu gihe israel yibuka ibitero vya hamas yavyukiye mu bisasu vyinshi vyamijaguwe na hezbollah yo muri libani hamwe na hamas yo muri palestina israel ariko ubundi igwana nande ababirebera mu ndorwamwo abantu bita abahanga muri za politiki z'ako karere ka middle east cyangwa burasirazuba bwo hagati barareba ko intambara irani irarwana na isirayeli
ubu ni frank mwine ni umuhinga mu by'amategeko n'umutekano mpuzamakungu ubusesanguzi bwiwe murabwumva mu mpera y'ano makuru dusubiye gato muri afurika uganda itakaza amamiliyaridi yababa abiri n'inusu mu madolari y'amerika ku mwaka ku mwaka ni kubera ibiturire bizingamitse ico gihugu ubushimwe bwitiriwe nobel bwatanguye gutangwa uno munsi abanyamerika babiri nibo begukanye agashimwe kitiriwe nobel mu gisata c'ubuvuzi amateka yabo murayumva handi hato musangwa ikaze kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika mu yandi maradiyo yose reka amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati umurwi wa hezbola wo muri libani na hamas wo mu ntara ya gaza muri palestina yarashe urubura rw'ibisasu muri israel no musi ku wa mbere ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi kuri uyu wa mbere israel yazirikanye umwaka ushize hamas yigabyeho igitero cy'akataraboneka ku itariki ya karindwi y'ukwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ni igitero cyahitanye abantu igihumbi na magana abiri na batanu cyane cyane b'abasivili hamasi kandi yatwaye bunyago n'abandi bantu magana abiri na mirongo itanu n'umwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden na visi perezida we kamala harris akaba kandi na kandida w'ishyaka ry'abademokarate ku mwanya w'umukuru w'igihugu bongeye kwamagana iki gitero bacyamaganira kure basaba abarwana bose gushakisha inzira y'amahoro ariko rero amahoro ari kure nk'ukwezi kuri iyi sabukuru hamas yohereje ibisasu byinshi cyane muri isirayeli bimwe byaguye mu murwa mukuru tel aviv bikomeretsa gato abantu babiri hezbola nayo yarashe muri isirayeli ibindi bisasu ijana na mirongo itatu na bitanu naho isirayeli yohereje muri gaza indege z'intambara n'imodoka nini z'umutamenwa z'intambara nyine nazo zahitanye zose hamwe abantu mirongo itanu na babiri nk'uko inzego z'ubuvuzi za hamas zibitangaza abantu bose hamwe bamaze gupfira muri iyi ntambara muri gaza bararenga ibihumbi mirongo ine na bibiri muri libani indege z'intambara za isirayeli zashenye inyubakwa abantu batuyemo zihitanamo barindwi barimo abana batatu izindi zahitanye abarwanya imiriro ba kizimyamwoto icumi nk'uko minisiteri y'ubuvuzi ya libani yabitangaje minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu yatangaje ko bari mu ntambara y'izuka intambara yo kubaho kandi ko bazayikomeza kugeza igihe bazagerera ku ntego zabo thomas kamirindi urakoze ibindi kuri ino nkuru rero birimwo isesangura ry'isano riri hagati y'imirwi ya hamas na hezbola turaza kubigarukako mu mpera zano makuru duce tubandaniriza muri uganda ico gihugu gitangaza ko gitakaza amamiliyaridi yababa abiri n'inusu mu madolari ya amerika ku mwaka ku mwaka kubera ibiturire bizingamitse ico gihugu igisata kijeje kugenzura ingene leta ikora muri uganda gitangira ibiharuro kivuga ko ayo mafaranga angana n'ica kane c'ayo leta ya uganda ikoresha ku mwaka ku mwaka madamu beti kamya turwomwe atwara igisata kigenzura imikorere ya leta muri uganda yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ati aya mahera ashobora gukora ibice mirongo ibiri na bitatu ku ijana by'ibikorwa leta itegekanya gukora uno mwaka gutakaza amafaranga angana gutya yokoze mu bikorwa biteza imbere umunyagihugu vyari bikwiye kurazishinga abanyagihugu bose bagahagurukira ikibazo c'ibiturire Betty Kamya abandanya kuvuga ko kubera ikibazo c'amafaranga akwiye yo gukoresha n'abakozi bake igisata aramutwa cashoboye kugaruza imiliyoni zibiri zonyene ibiharura igisata kigenzura imikorere ya leta muri Uganda cashize habona uno musi bije bikurikira raporo y'ishamwe mpuzamakungu gishinze kurwanya ibiturire ivuga ku gisata kivugwamo ibiturire byinshi muri Uganda ari ic'ibidukikije ku mwaka ku mwaka ico gisata gitakaza imiliyoni amajana indwi madolari y'Amerika ibiturire bitangwa n'abipfuza kuronswa amazi meza n'amatara meza buri mwaka muri Uganda ni miliyoni ijana na cumi n'icenda mu madolari y'Amerika nk'uko raporo zibandanya kubivuga raporo nshasha rero ku kibazo c'ibiturire muri Uganda ikavuga kandi ko ibiharuro vyose bitangwa bishobora kuba biri hasi ugeranije n'uko biri Amerika n'Ubwongereza tuributsa ko uno mwaka vyashize mu bihano abategetsi batandukanye bo muri Uganda kubera ibiturire bagirizwa aba barimo umukuru w'inama nshingamateka Madame Anita Among duce tuja muri etiyopiya aho inama nshingamateka y'ico gihugu no munsi yatoye umukuru w'igihugu mushasha ni taye atske selasi akaba agenywe muri ayo mabanga asanzwe ari umushikiranganji ajeje imigenderanire ya etiyopiya n'ayandi makungu thomas kamirindi taye selassie afite imyaka mirongo itandatu n'umunani y'amavuko abaye perezida wa gatanu kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu ubwo etiyopiya yashyizeho itegeko nshinga rishya igenderaho kugeza ubu riteganya ko umukuru w'igihugu ashobora gutorerwa manda ebyiri z'imyaka itandatu imwe imwe perezida wa etiyopiya ariko ni urwego rw'icyubahiro ubutegetsi nyakuri buri mu maboko ya minisitiri w'intebe selassie yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva mu kwezi kwa kabiri gushize mbere yaho yari ambasaderi wa etiyopiya mu muryango w'abibumbye kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani naho yari yagiyeyo yari ambasaderi mu misiri kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi asimbuye ku mwanya wa perezida wa repubulika umutegarugori sale wok zeude w'imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko wari kuri uyu mwanya kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani nawe yahoze ari umudiplomate w'umwuga etiyopiya ifite abaturage bagera kuri miliyoni ijana na makumyabiri ubu afurika isigaranye umutegarugori umwe gusa ku mwanya wa perezida wa repubulika Samia Suluhu Hassan wa Tanzania.
ejo ry'amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye hirya nino ku isi ikiringo cyo gutanga ubushimwe bwitirirwa nobel catanguwe uno munsi kuwa mbere catanguriye mu gisata c'ubuvuzi cahawe abanyamerika babiri victor ambros na gary ruvkun abanyamerika babiri ni bantu ki thomas kamirindi turabimubaza victor ambrose w'imyaka hafi mirongo irindwi n'umwe y'amavuko ni mwarimu n'umushakashatsi mu ishuri rikuru ry'ubuganga rya kaminuza massachusetts mu mujyi wa worcester muri leta ya massachusetts nyine naho gary rafkan w'imyaka mirongo irindwi n'ibiri akora mu bitaro bikuru bya massachusetts biri mu mujyi wa boston umurwa mukuru w'iyi leta nyine ya massachusetts akaba kandi mwarimu n'umushakashatsi mu ishuri rikuru ry'ubuganga rya kaminuza harvard bombi bavuga ko ari inshuti kuva myaka na myaka ariko ntibakorana hamwe komite nobel yabahembye kubera ko bavumbuye uturemangingo duto cyane twitwa micro rna dufite uruhare mu mihindukire y'imikorere y'utundi twitwa gene isobanura ko kumenya uko dukora bizateza imbere ubushakashatsi bwo kuvura indwara za kanseri diyabete cyangwa gisukari iz'umutima iz'impyiko n'izindi zibasira ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu ambrose na rafkin bazagabana igihembo cy'amadolari y'abanyamerika miliyoni imwe ejo kuwa kabiri komite nobel izatangaza uwo yahaye igihembo cy'ubugenge fizike mu gifaransa
amakuru yose muhejeje kumva agezweho irya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vuba akaburungu komu juge amerika turabakorera inkuru ziciye ku mavidewo murazisanga kuri yutube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya ni igice cya kabiri cy'ano makuru uno musi kuwa mbere mu karere ka rubavu k'intara y'uburengerazuba polisi y'ico gihugu yishe irashe umwana w'imyaka cumi n'itatu ikomeretsa abandi indwi ino nkuru turacayitungana mu kanya turayigarukako ariko imbere yaho tuje muri repubulika ya demokarasi ya kongo yatanguye ibikorwa vyo gucandaga umugera w'ibihara vy'inkende abanyagihugu bariko baracandagwa ni ababa mu burere burimwo abanduye cane vedaste ngabo iyi gahunda yo gutanga urukingo rw'urushita rw'inkende yatangire mu karere k'ubuzima ka miti muresa kari mu majyaruguru y'umujyi wa bukavu yatangijwe n'umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ubuzima ku rwego rw'igihugu dr muboyayi kikayarome mu izina rya minisitiri w'ubuzima samuel roger kamba muranda ntangije iki gikorwa cyo gukingira icyorezo cy'urushita rw'inkende muri kivu y'epfo hagamijwe kurwanya iki cyorezo kiri guhungabanya igihugu cyacu muri rusange ndetse n'intara ya kivu y'epfo dukurikije amabwiriza ya leta minisitiri w'ubuzima abinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima n'ikigo cy'ibikorwa byihutirwa abifashijwemo n'abafatanyabikorwa yagize uruhare rwo kurwanya burundu indwara y'urushita rw'inkende kuri tumwe mu turere tw'ubuzima turimo nyangezi ijwi rya amerika ryagezemo abaganga abajyanama b'ubuzima abafite abarwayi b'ubushita bw'inkende ndetse n'abandi bantu batandukanye bitabiriye gufata uru rukingo gusa mbere y'uko baruhabwa babanza gusobanurirwa uburyo iki cyorezo cy'urushita rw'inkende ari kibi uburyo cyandura ndetse n'uburyo bakirinda dr masiya charles ni umuyobozi w'ibitaro bikuru bya saint joseph kamanyola yabimburiye abandi guhabwa uru rukingo rw'urushita rw'inkende.
Nimekuwa kwanza kupata chanjo, ila kuonyesha watu wote kama eh, chanjo sio sio sio.
Njyewe ubwanje nafashe uru rukingo rw'ubushita bw'inkende mbere mu rwego rwo kwereka abandi bantu ko uru rukingo atari isumo. Ndakangurira abantu bari Kamanyura gufata uru rukingo ku bwinshi mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo. Iyi gahunda yo gukingira abantu iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende izamara iminsi icumi yakiriwe neza n'abaturage batuye muri utu turere joel mbaruku atwara moto muri buvira na kamanyola ubusanzwe akazi k'ikimotari nkatwe turongoye abamotari twatangiye kubahimiriza ingene bazazo batwara abantu kwanza ukabanza ukanaraba ko nta n'ibintu afise ku maboko by'ubushita cyangwa ibiki byose cyanke nk'ubu leta iri kuravuga ngo tugomba kuduhereza urushinge rwo kudukinga ubwo burwayi bw'inkende hama turiko turabarira abamotari nyene urazi ko twe dutora dutora abantu batandukanye abava mu bihugu bitandukanye abava mu bisagara bitandukanye kuko urukingo ruba ruje kugira ngo turabe ingene rwo tufasha kugira ngo twanduki uburwayi buvuye hirya no hino bamwe mu bakobwa bakora imirimo y'uburaya muri teritwari ya fizi bifuza nabo ko bahabwa uru rukingo ruri guhabwa abari mu turere tw'ubuzima twa uvira kamituga nyangezi ndetse na mitimuresa igira neza ivete akorera umurimo w'uburaya mu rusenda twebwe twosaba yuko umuntu dufatira akabanza ka mbere mu kadutira urwo rushinge twebwe dusaba guhabwa urusengero bwa mbere kubera tubonana n'abantu batandukanye abavuye za uvira abavuye za misisi bose turahurana minisiteri y'ubuzima mu ntara ya kivuye yerekana yuko mu turere mirongo itatu na tune tugize akarere k'ubuzima k'iyi ntara mirongo itatu na tubiri turimo iki cyorezo cy'urushita rw'inkende iyi minisiteri igaragaza ko abantu ibihumbi umunani magana inani aribo banduye ubushita bw'inkende naho mirongo ine na batanu bahitanwa nabwo akarere k'ubuzima ka miti muresa kaza ku isonga mu kugira abarwayi benshi aho gafite ibihumbi bibiri magana atandatu na mirongo ibiri mu gihe nyangezi iza ku mwanya wa kabiri n'abarwayi igihumbi na magana atanu igakurikirwa na kamituga ndetse na uvira ifite abarwayi igihumbi n'ijana na mirongo ibiri na bane iyi mibare yatangajwe na minisitiri ushinzwe ubuzima mu ntara ya kivuye teofile warurikwa kuri kino cyumweru tariki ya gatandatu z'ukwezi kw'icumi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
vedaste ngabo urakoze muri uganda naho umukuru w'ingabo general muhozi kaine rugaba yahaye ambasador william pope ahagarariye amerika muri ico gihugu kuba yasavye ikigongo bitarenze mu gatondo kuno wa mbere bitabaye uko akirukanwa mu gihugu ibindi kuri ino nkuru ijwi rya amerika turabibaza temistokle mutijima
icyateye generali kayine rugaba umuhungu wa perezida museveni gutanga iki gihe ntarengwa kuri ambasaderi wa amerika ntikirasobanuka nubwo muri iki cyumweru leta zunze ubumwe za amerika yahannye ba ofisiye bane b'igipolisi cya uganda kubwo guhonyora uburenganzira bwa muntu kuwa gatanu kayine rugaba yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa x ubugira gatatu aho yavuze ko uganda igiye kugirana ikibazo gikomeye na ambasaderi pop kubwo kubahuka perezida wacu dukunda w'igihangange no gukerensa itegeko nshinga rya uganda nyuma y'amasaha atanu kayinirugaba yongeye kwandika kuri uru rubuga nkoranyambaga aha yavugaga ko niba pope adasabye imbabazi perezida ubwe bitarenze saa tatu za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku by'umujenerali yise imyitwarire ye idahwitse guverinoma iza gusaba ko ava mu gihugu aganira n'ijwi rya amerika sewanyana livingstone umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri uganda witwa foundation for human rights initiative uganda yavuze ko kayinirugaba nta bubasha afite bwo gutangaza ko pop abaye umuntu utifuzwa mu gihugu keretse abaye yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga sewanyana yavuze ko amagambo ya kayinirugaba akwiye kwamaganwa yagize ati akwiye gutuza akwiye kumva ko uganda itari we kandi nawe ntabe uganda uganda izaguma kubaho iby'ibihano si inshingano za ambasaderi bitangwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga rero nibwira ko arimo kwibasira uwatakabaye yibasira ntekereza ko uganda ikwiye kumusubiza ku murongo nicyo gihe kuwa gatatu w'iki cyumweru gishize umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika matthew miller yavuze ko abayobozi bane b'igipolisi cya uganda bahanwe ku bw'ibikorwa bihonyora bikabije uburenganzira bwa muntu ibyo birimo gukora iyicarubozo imyitwarire ya kigome no gufunga abantu mu buryo butari ubwa kimuntu abo bayobozi ba polisi byatangajwe ko ari bob kagarura alex mwine eriwo manya na hamudani twesige minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yavuze ko raporo ziriho nyorwa ry'uburenganzira bwa muntu nk'uko bigaragara mu nyandiko z'urukiko mbonezamubano rwa uganda imiryango ya sosiyete sivili n'abanyamakuru bigenga biboneka ko ryari rikomeye kandi rifitiwe ibihamya byizewe abategetsi ba uganda ntacyo basubije ku busabe bwo kugira icyo babivugaho raporo yasohowe mu kwezi gushize n'umuryango wita ku bakorewe iyicarubozo actv yagaragaje ko ibikorwa by'iyicarubozo muri uganda birimo kwiyongera n'ubwo bwose hari amategeko abihana habert sam nsubuga umuyobozi mukuru wa actv yavuze ko uyu muryango utewe impungenge n'uko ibintu byifashe muri uganda yagize ati ibintu ntibyifashe neza nk'uko tubyifuza kubera ko kugeza muri uyu mwaka hagati twari tumaze kugira ibibazo nk'ibyo bigera kuri magana cyenda na bitatu rero ni ikibazo gikomeye mu bihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu abagenzura ibikorwa by'iyicarubozo babonye ibigera ku gihumbi magana abiri na mirongo itatu na bitanu aho igisirikare cya uganda n'igipolisi arizo nzego ziri ku isonga mu kurikora abofisiye bane bashyizwe ku rutonde rw'ibihano mu kwa kane kwa bibiri na makumyabiri bateye urugo rw'umudepite mu nteko ya uganda bamushinja kutubahiriza amabwiriza yashyizweho yo gukumira ikwirakwira rya covid cumi n'icyenda ubwo yatangaga ibiribwa ku batishoboye nk'uko byavugiwe mu rukiko uyu mudepite francis zake yarafashwe afungirwa ku cyicaro cy'urwego rushinzwe ubutasi aho yakorewe iyicarubozo mbere yo gusigwa mu bitaro uyu yaje kurega aba bapolisi hanyuma urukiko rumuha impozamarira y'amadolari y'amerika ibihumbi makumyabiri na magana ane isubiza ibibazo by'ijwi rya Amerika ku bikangisho bya Kainerugaba, ambasade ya Amerika muri Uganda yasubiyemo ibyatangajwe na Miller, umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga, aho yavuze ko ambasade, ambasaderi ndetse na guverinoma ya Amerika bagikomeje imikoranire ya hafi kandi isanzwe ya buri munsi n'abategetsi ba Uganda ku ngingo zinyuranye. Bwana Miller yavuze ko hagendewe ku mategeko ya Amerika, iki gihugu cyiyemeje gushyigikira ubutabera ku bakorewe ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu no kubiryoza ababikora hirya no hino ku isi. Ibi akavuga ko birimo no kwangira cyangwa kugabanya impushya z'ingendo zo kujya muri Amerika ku bantu bagaragaweho bidashidikanywaho gukora ihohotera nk'iryo.
Temistokyo Mutijima urakoze mu nyuma rero umukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kainerugaba yaciye yandika ku rubuga rwe rwa X ko ambasaderi wa Amerika muri Uganda William Pope yasabye ikigongwe ubuserukizi bwa Amerika i Kampala bwabishuje ayo makuru bugira buti yaba ambasaderi uh, Pope yaba ubuserukizi bwa Amerika muri Uganda nta n'umwe yigeze asaba ikigongwe Perezida Museveni nk'uko umuhungu wiwe General Muhozi yari yabivuze ibi ni ibinyoma rero ambasade ya Amerika i Kampala na ambasaderi wayo William Pope nta n'umwe yaronse ubutumwa bumusaba gusaba ikigongwe ku kintu icyo ari cyo cyose biciye mu nzira za kidiplomasiya zemewe ijwi rya amerika mu rwanda nari nabice ku masonga tugitangura uno munsi mu karere ka rubavu kari mu ntara y'uburengerazuba polisi yishe irashe umwana w'imyaka cumi n'itatu ikomeretsa abandi ndwi byabaye igihe abapolisi bari mu bikorwa byo kurondera abanyagihugu bajabukana ibicuruzwa biciye mu buryo butemewe n'amategeko hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo gloria tuyishime yanyarukira rubavu aho byabereye hari mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ubwo abapolisi b'u rwanda basanzwe bacunga umutekano mu murenge wa bugeshi barashe umwana witwa mushinze yezu emerance dushingiye ku byo abamuzi batubwiye uyu yari agiye ku ishuri ku rwunge rw'amashuri rwa mugongo aho yigaga mu mwaka wa kabiri abaturage batuye mu kagari ka nyacyonga muri uyu murenge ari naho ibi byabereye ntibasobanukiwe n'ibyakozwe na polisi uyu muturage yitwa umugisha ari mu bibone uko byagenze ubwo numva uru- ikintu kiraturitse ngira ngo ni ibuye bateye ku mabati ngiye kubyuka ngeze ku muryango ndebye imbere y'iwanjye mu murima wanjye aho nduye mbasanga imitwaro nsigaye mbabona n'abapolisi babiri umupolisi ngeze ngaho hari ibitega biri ngaha iruhande imbande y'iwanjye ku nzu ihari arangarura arambwira ngo ni inzu biri inyuma ariko mbere y'uko ugira ngo ambwira ngo nzubire inyuma ndona arinzi ko harimo umundu aho ngaho mu musambya yagiye kwegura yegura ukuboko nga gutya yeguye ukuboko nga gutya k'uwo mundu mba mbonye ukuboko numva uwo mundu aratata ibi kandi byashinguye abaturage batuye muri aka gace kuko ibimenyetso byose byagaragaza ko uwo mwana yari agiye ku ishuri ndetse imyaka ye ari mike ku buryo bitamushobokera kwishora mu byo polisi yaba yamujijije baravuga ati koko munica umuntu umwana ungana utya yara- ya- yaracoye kuko uwo mwana nta kintu yari ikoreye yari ahetse agakapu k'umukara kari kanari iruhande rwe uwo mwana uwo mwana nje ndabona yarenganye sinari nzi yuko yari ari hamwe nabo ariko uko bigaragara nta mutwaro go- gwari guraho go yoshobora kwikorera ko bahise bamutwikira imyenda nyuma y'uko uyu mwana arashwe abaturage nabo barakariye polisi kubera agahinda inzego zishinzwe kubarinda zari zibateye ntabwo byigeze na gato byorohera yaba uruhande rw'abapolisi cyangwa abaturage kuko abaturage bateraga amabuye inzego hanyuma n'abapolisi batangira kubarasaho nk'uko abaturage babibonye babitubwiye uyu musore uri mu kigero cy'imyaka mirongo itatu ni umwe mu bari bahari ashaka kureba uwo mwana wari warashwe nabaye mbyutse mu gitondo kare ngiye kuja ku kazi numva amasasu aravuze hirya y'iwacu ahitwa mu bikuka muri nyaconga Nuko nirukanga ndi gu- kujayo ngiye gushungera nkezeyo nsanga abantu benshi akavuyo nuko ubwo twarimo gushungera hari a- hari abantu bashatse kurwanya abapolisi nuko umupolisi ararasa ubwo nari ndi kwirukanga ndi gukwepa nk'uwunamye iki- ikintu kiramfumuye nk'urushinge ngiye gukoraho nyine hano ku rukenyerero mbona ni amaraso mpita nkeka ko bandashe icyakora uyu si we wenyine wakomerekejwe n'amasasu polisi yarasaga ku baturage kuko bemeza yuko abantu barindwi aribo bakomeretse mu gihe ubuyobozi bw'akarere buvuga ko ari abantu bane nyuma y'izi mvuru zose umuyobozi mukuru wa polisi y'u rwanda wungirije ushinzwe ibikorwa bwa nasano vincent we yahakanye ko polisi yarashe abantu ku manywa y'ihangu ariko mubimenye ngo nta mupolisi wavuye mu kigo cye aze afite umugambi wo kuza kurasa yarashe abantu yahagaritse nijoro uceceke uceceke tumvikane
yamaganiwe kure n'abaturage nanone mu gihe avuga ko nta mupolisi wajya mu baturage ngo arase iyo umupolisi ahagaritse abantu nijoro akabahagarika nijoro mu mwijima aho guhagarara bagafata amabuye cyangwa bakabangura imipanga cyangwa bagafata ibisongo Kora iki? umupolisi yakora iki hari umupolisi warashe umuturage nk'ubu ngubu akabadukamo akabarasa iyo abahagaritse kuki badahagarara ngo bavuge aho bari cyakora bamwe muri bo hari icyo babona cyagakwiye gukorwa kugira ngo polisi yoroherwe no gucunga umutekano w'abambutse ibicuruzwa mu buryo bw'amagendu y'abo baturage bakora ubwo ubwo bucuruzi bwo gucora noneho leta icyo yakora ikabahuriza hamwe kuko ibahurije hamwe nguko umubare wabo uzwi n'abo baturage kuko basanzwe bazi uko bacora yabahuriza hamwe ikabigisha niba ariko kazi bakora ikakabavanamo ikabashakira akandi kazi ko bakora noneho tukazareba koko niba hari undi muturage uzongera kwijandika muri ibyo bintu wasanga ariko kazi kabo kuni nako abarashwe basaba ubufasha bwo kuvuzwa kuko nanje nagarukiye ubusasa nuko nasanze nujuje ibyo byangombwa ngagaruka niterereje igihumbi nu- n'uwo wido yiterereje n'undi muhungu bari kumwe barashe mu mutwe gusaba ubufasha ko mwamfasha niba ririmo mukarinkuriramo niba ari no ku- niba ari no kuhapfuka mukahapfuka umuyobozi w'akarere ka rubavu murindwa prosperi ahakana ko mushinzi yezu yari agiye ku ishuri ahubwo akavuga ko yari afatanyije na nyina umubyara kwambutsa ibicuruzwa nawe yari afite uko ah, ahuye n'ibyo bikorwa ko harimo n'umubyeyi we wari uzanye ibyo bicuruzwa ashobora kuba yaraje kumwakira ngo amutwaze ibyo rero ah, byabaye mu- butaracya naho eh, ibyo bindi ni ibyakomeje gukurikira iyo ensida yabaye muri urwo rukerera kuko abaturage bahise baza kureba ibyabaye ko bagashaka no gushyigikira ababigizemo uruhare Ni- ni ibyo rero byagiye bikomeza gukurikiranwa kuko n'ubu ngubu twari tukiri mu nama bigeze saa sita tukiri mu nama n'abo baturage si ubwa mbere ijwi rya amerika itangaza inkuru z'abaraswa ku mipaka ihuza u rwanda n'ibihugu bituranye cyane cyane uyu wa rubavu imirenge ya bugeshi cyanzarwe busasamana niho hakunze kwambukirizwa ibicuruzwa polisi ivuga ko bitemewe birimo imyenda ya caguwa inzoga z'amagendu urumogi n'ibindi biyobyabwenge bigira ingaruka ku baturage gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no munsi nk'uko twabivuze mu ntango zano makuru israel yibutse umwaka umwe urumanye umunsi ku yundi umurwi hamas wigavye ko ibitero kuva ico gihe imirwano hagati ya israel na hamas yo muri palestina imaze guhitana abanyepalestina barenga ibihumbi mirongo ine na kimwe ku ruhande rwa israel abamaze gupfa barenga igihumbi n'amajana indwi abarimwo abasirikare barenga amajana atatu y'ico gihugu iyi mirwano kandi hinje no mu gihugu ca libani aho ubushikiranganji bw'ico gihugu bwatangaje ko israel imaze kuhica abarenga igihumbi n'amajana ane none intambara ya israel n'umugwi wa hezbollah wo muri libani hamwe n'umugwi wa hamas wo mu ntara ya gaza yo muri palestina intambara imwe canke zibiri zitandukanye wacu thomas kamirindi aheruka kwiganira ko na frank mwine ni umuhinga mu vy'amategeko n'umutekano mpuzamakungu biterwa n'indorerwamo birebereyemo ariko iyo urebye bugize intambara za israel n'ako karere ntabwo zijya zitangira ni amateka muri mirongo inani na kabiri n'ubundi irindwi n'umunani irindwi n'umunani icyo gihe nta nubwo yari hezbora icyo gihe yari piyero o ari abapalesitini ubu ngubu bacitsemo nab'ibice irindwi n'umunani isa n'irangira hazamo intambara y'imirongo inani na kabiri iki gihe hari minisitiri w'ingabo bitaga ariel sharoni yari ayiteye bamaze n'imyaka hafi cumi n'umunani ubu havukamo rero na hezibora so urumva intambara wenda bitewe n'ukuntu wa uyireba ariko ureba intambara ituruka muri ako karere iragenda ikazenguruka ariko abari inyuma n'ubundi ugasanga ari irani urumva rero uyirebeye mu ndorerwamo ushobora kuba ko ebyiri irarwana intambara ibiri kuko iratera igice cya hamasi ikanatera igice cya lebani urumva lebani n'igihugu bitewe n'ukuntu uba uyirebyemo ariko umuntu yavuga ko ari intambara imwe igenda izenguruka ikaza ikagenda icika mu bice ukomoje kuri irani umukuru w'ikirenga wa irani ayatora kameneye ejo bundi yaherutse kuvuga ati gutsemba abakomanda ba hezbollah ntabwo bizatuma dushyira ivi hasi nawe yishyiramo ndavuga ashyiramo na irani ubwo rero ni ukuvuga ko inyuma ya hamas na hezbollah ni irani irimo irwana na israel ku buryo buziguye
n'ubundi ababirebera mu ndorerwamo abantu bita abahanga muri za politiki z'ako karere ka middle east cyangwa burasirazuba hagati barareba ko intambara irani irarwana na israel abandi rero irabakoresha abo abazungu bita ngo pokisi wozi usanga hanini irani ari iri inyuma y'aba bantu bose nta n'ubwo igarukira kuri abo hezbora na na hamasi ariko irajya no cyo twita the houthis bari muri yemeni ako karere kose ubona n'abantu bahoze ari inzitara muslim brotherhood bari muri misiri abo bantu bose rero usanga irani iri inyuma ibaha amafaranga ibaha intwaro ariko na israel abahanga nabo baravuga bati irashaka igize amahirwe irani igasa nk'aho yinjira muri intambara direkiti kugira ngo nayo igerageze kurwanayo kuko urabona niyo isigaye muri ako karere hazi zasigaye zose urabona zacitse intege za iraka libiya abo bari abo bose wasangaga bishyira hamwe kugira ngo barwanye israel ariko hasigaye irani yonyine ubu si intambara iraganaye kubera ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa israel yavuze ati tuzakomeza turwanye hezbollah ntabwo dushaka rwose guhagarika intambara nk'uko amahanga bidusaba tuzakomeza turwane kugera dutsinze intambara maze abaturage bacu batuye bavuye mu byabo mu majyaruguru ya israeli banze basubire iwabo ubwo se bizafata igihe kirekire ariko urabibona ute ntabwo byoroshye kuko burya israeli ikibazo inafite kuva nk'umaze kuvuga ku itariki mirongo irindwi z'ukwezi kwa cumi hezbo isa niyo yivanze mu ntambara ya hamasi ugasanga rero kuva icyo gihe bagiye batera uduterushuma batera barasa abaturage baranimuka nanubu bagendaga barasa isa nkaho ibere yari imaze kurambirwa agasuzuguro ka hezbora no gushotorana ikaba ariyo mpamvu bahateye ariko rero nk'uko umaze kubivuga biragoye kumenya y'iri intambara biragoye kumenya y'iri intambara kumenya y'iri intambara y'ingiyi ari izarangirira gusa kuri iki cy'uko barasanye kuko ibi bintu bihoze bimaze igihe imyaka hafi mirongo irindwi bararwana iki cyakemura ikindi kikaza mu by'ukuri wenda bashobora gusubirayo bakagira agahenge ariko n'ubundi hazaba ikintu kizaziza nongere bayinge barwane frank mwine umuhanga mu by'amategeko n'iby'umutekano mpuzamahanga ndagushimiye umwanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane tumaze nanjye ndabashimiye murakoze cyane
akabino ngaha rero duce dusozerera amakuru uno mugoroba mwakoze kudutega abiri nshimira abo twakoranye muhinga bw'ivyuma nadia tahana engineer aho bari kumwe yakoze etienne karekezi yaraduhagarikiye aha muri studio ya gatanu diane nazo nije twari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzanje ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo vyose aho muri hamaze kwira murare neza abandi namwe mwirirwe neza.